iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi hari abo twari twiteze bazotanga amakandidatire yabo abo ni nk'abo bo muri serukira kopa nk'userukira isona n'userukira sendede fdd uyu ni simeon barumwete umuhinga yanonoseye ivyerekeye politike iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie mu kankusi mwaramutse neza Eugenie umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye
urakoze frederic mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi sekretari wa departoma ya leta muri amerika john kerry avuga ko yagiranye ibiganiro bizira uburyarya na perezida w'uburusiya vladimir putin ku byerekeye ukraine siriya na iran yongeraho ko hari ngombwa gukomeza kubonana avugira mu nama n'abanyamakuru aho yari kumwe na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov mu mujyi wa sochi mu burusiya umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru amerika yavuze ko ibiganiro bije mu bihe bitoroshye mbere yo kwicara bwana putin na kerry babonanye na lavrov igihe kirenga amasaha ane kerry yaragize ati nshimishijwe n'igihe gihagije perezida vladimir putin yageneye ibiganiro by'uyu munsi ati nta gishobora gusimbura ibiganiro by'imbonankubone n'abantu bafata ibyemezo mu gihe higwa ibibazo by'ingutu bireba ibihugu byinshi abategetsi bashinzwe umutekano mu bya nukiriyeri ba leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri bavuguruye amasezerano y'ubufatanye n'ubushinwa bavuga ko aribwo buryo bwiza bwa amerika bwo gutuma ubushinwa bugira umwanya mwiza mu byerekeye kudakwirakwiza intwaro ejo kuwa kabiri kumva ibisobanuro muri sena byibanze ku gusuzuma igihombo cyangwa inyungu zava mu kugira andi masezerano y'imyaka mirongo itatu n'ubushinwa ayo masezerano aje nyuma y'umunsi umwe komite ya sena iganiriye mu muhezo n'abantu bo mu buyobozi bwa obama batanu ku byerekeye kongera ayo masezerano iminsi itanu yo guhagarika imirwano kugira ngo hatangwe imfashanyo yo kwita ku kiremwa muntu irimo kubahirizwa muri yemeni kugira ngo onu ibone amahirwe yo kugeza ibiribwa hamwe n'ibindi byangombwa ku basivili bakubititse guhagarika imirwano byatangiye kubahirizwa ejo kuwa kabiri nijoro abarwanyi b'abashiyite b'abahuti n'urugaga ruyobowe na arabiya sawudite bahanganye kugeza ku munota wa nyuma umuvugizi w'urugaga ahmed al asiri yavuze ko abanya arabiya sawudite bashyigikiye agahenge ariko ko bazakomeza gucunga abarwanya ubutegetsi binyuze mu butasi n'indege zicungira hafi ibibera mu karere asiri yabwiye ibiro ntaramakuru bya faransa ati twiteguye kugira icyo dukora niharamuka habaye ukurenga ku gahenge abarwanya ubutegetsi nabo bavuga ko bazasubiza nihagira igihungabanya ako gahenge abagabo batatu b'abasomali ejo kuwa kabiri bemeye icyaha i new york mu cyumba cy'urukiko icyo ni icyaha cyo gufasha umutwe ukoresha iterabwoba wa al shababu ukorana na al qaida bemeye ibyaha mu gihe byari hafi guteganywa gutoranywa abazaba bagize inteko ya rubanda yo kubaburanisha kuba bemeye icyaha abagabo batatu birinze kuzamara ubuzima bwabo bwose muri gereza ubu bazafunga imyaka cumi n'itanu abagabo babiri bakekwa ni ali yasin ahmed na mohamed yusuf bafite ubwenegihugu bwa siwede uwa gatatu madihi hashi yabaga mu bwongereza mbere yo kwamburwa ubwenegihugu abategetsi muri jibuti bataye muri yombi aba bagabo batatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bamaze kwinjira mu gihugu baturutse muri somaliya berekeza muri yemeni umutingito w'isi ejo kuwa kabiri nyuma ya saa sita wibasiye nepal wica abantu mirongo ine n'umwe mu gihugu kirimo kwisubira kubera umutingito washegeshe icyo gihugu ubu hashize ibyumweru bitagera kuri bitatu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa nepal yatangaje ko abantu barenga igihumbi n'ijana bakomeretse ibiro bya amerika bishinzwe ibyerekeye imitingito y'isi byavuze ko uwo mutingito wari ku gipimo cya karindwi n'ibice bitatu wari wibasiye ibirometero hafi mirongo inani uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru katimandu forumu igamije amahoro muri repubulika ya santara afurika yarangije imirimo n'igihango hamwe n'amasezerano yo gufasha hasi intwaro no kwambura intwaro imitwe y'abarwanyi kugeza ubu imitwe icyenda ifite intwaro muri repubulika ya santarafurika niyo yasinye amasezerano yo gufasha intwaro hasi kwambura intwaro no gusubiza abarwanyi babo mu buzima busanzwe no kubacyura iwabo abateguye iyo nama bategereje umutwe muto uyobowe na abdulaye miskine ngo nawo ushyire umukono kuri ayo masezerano ku bireba sudani y'epfo ibiro bishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu bya onu bivuga ko abasivili bugarijwe n'indi mirwano yubuye muri uku kwezi muri leta ya unity ikize kuri lisansi ibyo biro bivuga ko abantu ibihumbi amagana bahunze ibitero bya guverinoma n'iby'ingabo zirwanya ubutegetsi kuva imirwano yadutse mu mpera z'ukwezi kwa karindwi ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko abasivili barenga ibihumbi bibiri na magana abiri bagiye gushaka ubuhungiro ku icumbi ry'intumwa za onu muri sudani y'epfo mu murwa mukuru bntu abantu benshi ngo bahungiye mu bihuru abandi benshi ngo bahungiye mu bihuru hafi y'imidugudu yo mu majyepfo n'ahitwa niyardiyu koshe na riyeri
urakoze eugene ku makuru heje kudushikiriza mu burundi imyiyerekano itera iba nabi cyane mu buraruko bw'isahara cya bujumbura abantu babiri barapfuye ejo ku munsi wa kabiri ku buterere imodoka imwe iraturirwa hamwe n'imodoka zibiri zaturiwe mu ngagara inkuru ya desire hatungimana imiduga ibiri harimwo uwa leta n'utwara abantu bava mu kamenge bagenda mu gisagara ca bujumbura niyo yaturiwe irashira tokombera ihira muri karti ya gatandatu muri komine ya ngagara iyo miduga imaze gusha agashavu kabaye kenshi kugwaruka rwo muri komine ya kamenge aho gwaciye rusidukana n'iyo nka ruza gutera amabuye muri karti ya gatandatu mu ngagara abanyengagara nabo baca baza kwigwanira bishitse ngaho bahanganye igisirikare n'igipolisi bija hagati nayo ubundi hoho ibara ryari havarigwa hagati y'ugwaruka rw'ayo makomine uko ari abiri Saidi Juma arongoye igisagara ca Bujumbura amenyesha yuko inyifato nk'iyo ugwaruka rwari rukwiye kuyiheba kuko ataco ifasha igihugu atari ugusambura turabona ko ari imigwi ibiri ihanganye twasabye yuko abajeje intwaro dufatikanije n'abajeje umutekano bari hano tusigurira abanyagihugu twababwira amajambo y'ihumure kugira ngo dushobore kubabwira yuko bamwe bose bosubira mu makarite basanze babamwo kugira ngo ntibabandanye bahangana kuko murabona yuko bibananije uku hashobora kuvamwo ibibazo kandi twari gushobora kubirinda nacyo gituma rero ku ruhande rwa kamenge no ku ruhande rwa ngagara tugomba dutangure kubasigurira tubabwire yuko bategerezwa bamwe bose kuguma muri karitsiye basanzwe batuyemo kugira ngo twirinde ingorane zihava zaduka ku bijyanye n'iyo miduga nayo yaturiwe urongoye igisagara cya bujumbura amenyesha yuko abariko barakora mwene ivyo bintu bariko baronona amatungo y'imiryango kandi izi ntureka ngo aho zizuramuka ziheze bizobagora kuko bazosanga bacumuye ku babanyi babo kandi ivyo bikoresho mu nyuma banabikenere ivyo duhanura nuko murazi yuko e, ibi bikoresho imiduga n'ibindi imiryango ibironka bibagoye cyane kandi e, murazi yuko bizimvye cyane mu rwanda ko ruba ubuhombe bunini kandi umuryango urahomba n'igihugu kigahomba ari nacyo gituma rero dusaba yuko atawosubira kwiyumvira guturira imodoka atawosubira gusubira guturira inzu kuko ibyo n'ibikoresho ino munsi turi muri ibi ariko ejo tuzosubira ku bana nk'abantu tubane mu makaritsiye kandi ibyo bikoresho tuko turaturira nibyo tuzosanga dukeneye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura imyerekano yagenze neza na gatoya kuko muri komine ya Buterere hapfuye abantu babiri abandi bashika kuri batanu barakomereka mu mishamirano yabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bo ngaho ku Buterere basa n'abari amavubi igipolisi rero cikoze ku masasu nyayo kirica umuntu abanyagihugu nabo baca bafata amabuye baratera abapolisi gushikaho ivyo ariko biraberaho ku buterere abahaciye bose canke babibonye vyabateye ubwoba muhamenya uko n'umupolisi w'umukenyezi yarasanzwe ari we arongoye abapolisi muri komine ya Buterere yakubiswe arababara cane gose yagirizwa n'abanyagihugu bari mu myiyerekano ko ari we yarashe umuntu yitavye Imana uwo mupolisi akaba yajanywe kwa muganga aremvye cyane Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
nyuma yaho umurwi ujejwe gutunganya amatora y'igihugu mu Burundi wemereje kwaba kandida bamaze kwiyandikisha ari umunani bamwe mu batavuga rumwe na leta batiyandikishije barimo leonard nyangoma arongoye umugambwe cnddfdd avuga ko abatavuga rumwe na leta biyandikishije bahemukiye abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta twaratangaye twe abategetsi bamwe bamwe hari haheze iminsi bavuga yuko atamatora ashoboka hanyuma tukaba twumva biyandikishije ngo bitoze guhiganwa n'uwundi yavanywe muri iryo higanwa n'amabwirizwa y'uburundi aha ngomba kuvuga uyu mukuru w'igihugu cy'uburundi nkuru nziza agomba guhiganwa manda igira gatatu utabifitiye uburenganzira byaradutangaje rero kumva rero babigiyemwo baracuragiza abanyagihugu mugabo abanyagihugu bamaze kubyumva yuko abo bategetsi bihenze kandi biteze yuko bazokwihanura muri abo ikibazo harimo n'abahoze ari abakuru b'ibihugu ngo birateye isoni kigira kaberaho na bamwe bari bigeze kutabandanya amatora y'ibihumbi bibiri na cumi kubera ubusuma bwari muri ayo matora tukaba tuzi yuko ubusuma bwateguwe ubu busumba inshuro ubusuma bwabaye mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu nshingantahe nyangoma leonard mu kiganiro mwigeze guha iradiyo ijwi ry'amerika mwari mwavuze ko namwebwe muzo kwitoza mutazosubira kwemera ko mugira amakosa nk'ayo mwagize mu bihumbi bibiri na cumi aho mweho ntimwihindukije mu ijambo oya jewe icyo navyo navuze none wewe ukwitoza iga ivyo twagira duti amatora ateguye neza none ubu ubu woshobora gutwahura abanyagihugu baje mu matora n'imbonerakure zashobaye imitumba yose amakaritiye yose abanyagihugu bariko barahunga barenga ibihumbi mirongo itandatu abandi barenga mirongo ibiri bamaze kwicwa uje mu matora ata seni iriho seni ni igikoresho c'umugambi uri ku butegetsi warabonye ejo sendare yubahiriza iby'iyo shingiro yarikoze wewe umucamanza yica urubanza wabibonye hehe ibintu byangombwa byose bituma amatora aba mu mwidegembyo nta na kimwe kiriho nico gituma twebwe tuvuga duti ayo matora tuyasobeke tuyasubize azokuba ikindi gihe yateguwe neza twashyizeho inzego zo kuyategura abarundi bose bizigiye abashingantahe biyandikishije kugira ngo baze abahiganwe amatora n'abashingantahe bijunja kandi n'abashingantahe bakurikirana neza iba mu Burundi kurusha mwebwe muri mu bihugu by'Uburaya ivyo ntivyo bari byo ibintu byose twebwe twagiye turashikiriza nivyo biriko biraba jewe urumva nawe ntari muri mu Burundi ndi mu Burundi ibiba mu Burundi byose ndabikurikirana ku munsi ku munsi kandi ndafite n'abandi benshi dusangiye ivyiyumviro by'ivyo si jewe gusa hariho n'abandi baba bo muri sosiyete sivile baba mu yindi migambwe babibona rero nka jewe rero abo bantu bijunja uvuze bamwe bahoze ari n'abakuru b'ibihugu ntawuzi amasezerano bamwe bashobora kuba bagiraniye na, na nkuru nziza birashobora kuba hariho amasezerano yoba baragiraniye mu mvisho eh, na nkuru nziza twe tudashobora kuba tuzi ariko twebwe tubona yuko atamatora ashoboka ubu kubera imvo bijije kuvuga umudugararo umutekano muke mu gihugu guhiganwa n'umuntu atabifitiye uburenganzira akizana ku nguvu mu matora ibyo rero bikaba nkenerwa yuko dushyiraho ikindi kiringo cy'amatora kugira ngo amatora ategurwe neza imitima y'abanyagihugu iri mu nda mu nshingano nyangoma hariho abantu benshi eka cyane cyane abari mu mugambwe uri ku butegetsi banebaguye ingingo eka icyiyumviro cy'abantu bavuga ko amatora akwiye kunguruzwa kuko bavuga ko abo bantu bari mu migambwe itagira abanywanyi kugira ngo nabo nyene barabe ingene binjira muri leta ari bimwe benshi bavuga ngo amagaburanyama aho muhavuga kwiki none wowe batinye iki bareke tuyategure neza mbega urazi igihugu gera cyahitiye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igihugu gisa n'ikiri mu ngwano mbega haba hari umugambwe atari abo bari ku butegetsi nyine nabo nyine bakoresha abakozi ba leta kuko urazi nta banywanyi bagifite nibo batinya nibaze tubyitondere neza tuyategure umwe wese ashobore kugenda mu gihugu aganire n'abanyagihugu imigambi y'abanyagihugu ntazahendeshe abanyagihugu utuyoga tw'umunsi umwe agaceri abahaye bazomutore kubera ibyiyumviro n'ubushingantahe bwiwe mu bushingantahe nyangoma leonard urongo mugabo mwisendede murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye nawe urakoze frederic tukivuga kandi ku batetsi biyandikishije hamwe n'abatiyandikishije mu murwiseni professeur simeon barumwete avuga ko naho byari byitezwe ko hari abatetsi bari kwiyandikisha ngo hari n'abandi batangaje abatari bake mu gufata ingingo yo kwiyandikisha reka tumutege amatwi mu kiganiro yaduhaye hari abo twari twiteze ko bazotanga amakandidatire yabo abo ni nk'abo bo muri serukira kopa nk'userukira itona n'userukira sendede fdd abandi nabo baravuga yuko ikiringo cya peteroli nkuru nziza cyarangiye batogoja mu matora ariko kubera ukuntu byagiye biratera imbere n'uko mu burundi ku munsi wa kane habaye ikibazo ikibazo ni ubwa bita konkuru national hanyuma abantu benshi bari basabye yuko kitoba ariko leta yarafashe ku nguvu iragikoresha abandi bose babona yuko bidashoboka hanyuma rero umukuru w'igihugu agiye gutanga dosiye kuwa gatanu yaravuze yuko karandiriye ni uvuga elegitoral itazohinduka abantu rero baragize ubwoba baca kumbure baravuga ati e hamwe duhava biba nk'ibihumbi bibiri na cumi atariho turi kumbure petero nkunziza yohava agenda ari wenyine atamu nuvuga mu gifaransa sinzi mu kirundi ko bihari atamukonkira afise mbega imigambo itatanze abakandida nayo nyine yoba iri muri urwo rwego rw'imigambo itagira abanywanyi hariho imigambwe yari ifise abanywanyi mugabo novuga batatanze umukandida kubera ingorane za politiki bafite uwo ni nka alexis nduhije cyane cyane bajya muri adc nta mukandida batanze kuko bo bavuze yuko batazotanga umukandida higanwa n'umuntu atakwije byangombwa kuko babona ko amatora atazoshoboka ariko iyo migambo yose uvuze mu bihumbi bibiri na cumi yaronse amajwi make cyane make ariko uravye nka dc ikibiri harimwo ipona harimwo ntuzenya msd na fodemu bari baronse amajwi ariko cyane cyane uwuzwi rwose mu burundi bakeneye kandidatire yiwe tohara ni ni agatongwasa uwo rero yaratanze dosiye yiwe ni kugira gusa je nibaje ko ari karikire kugira gusa umuntu ntahare muri liste y'abahiganirwa mugabo nka dc ikibiri zari zarabagoye ntibari bwagire inama yo gutora umukandida wabo anaco gituma babona nyangoma canke sinduhije bari muri adc ikibiri abo bantu bategerezwa kuba bari mu burundi mugabo urabona ntibaborohereje ko baza kubera imanza ziri muri sentare n'izo zose urabona n'ibintu zonona novuga amatora mu burundi kubona amatora harimo abari murimwo n'abandi batarimwo kandi bategerezwa kuyajamwo mu majambo make professeur hasimeo barumwete hari inama itegekanijwe ku munsi wa gatatu i dar es salaam izo kwihweza ikibazo c'uburundi mbega uko mubibona ikintu mwibaza ko kizoba muri iyo nama niki uraze uko imigenderanire y'ibihugu n'ibindi nibaza yuko gishobora kuvamo n'uko amatora ashobora kuyasubiza inyuma gatoyi ariko kandi nibaza yuko bashobora gukarika umukuru w'igihugu ahari uno munsi kumbure yoreka kuyitoza kugira ngo haboneke amahoro mu burundi kuko uravye abayitumiwemwo harimwo afurika y'epfo inama irikibera muri tanzania ari tanzania yakiriye ibiganiro by'amahoro hariho intumwa za perezida obama aho bose n'abantu berekanye yuko umukuru w'igihugu ahari yoreka kino kiringo kugira ngo burundi buronke amahoro uraze muri ino minsi amapresiyo ariko araba kuri leta yaba muri union européenne canke abadufasha bose baratangiye gufatira ibihano ku buryo nibaza yuko bashobora kumukarira bakamubwira yuko yoheba ico kiringo kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro hanyuma n'abadufasha bashobore kudufasha amatora ashobore kugenda neza ariko kumbure ntibizokoroha mugabo urabona ko kumbura iciyumviro nyamukuru ari ico professeur simeon barumwete murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe Fred Muvunyi yahora ari umukuru w'urwego rw'igenga rujeje gutangaza amakuru mu Rwanda Rwanda Media Commission RMC yatanze imihoho mu mahanga yiwe abicishije ku kibanza ciwe atangariza ko amakuru Twitter Muvunyi yatangaje ko atakira umuyobozi wa RMC ariko yirinze gutangaza impamvu zatumye atanga imihoho ikinyamakuru the great lakes voice cyo mu rwanda nicyo cyabaye mu binyamakuru bya mbere byatangaje iyo nkuru mugenzi wacu edi rwema yavuganye n'umuyobozi wacu robert mugabe atangura amubaza ukuri kw'iyo nkuru hari raporo zikorwa n'urwego rukora regulation rugenzi rusangaza amakuru rugomba kugaragaza ko ubwisanzure buhagaze mu gihugu iyo raporo rero niyo rwanda media commission yakoze ariko urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza rgb babuza iyo raporo gusohoka cyane cyane ko yagombaga gusohoka itariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu ku munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru kuba bataramwemereye kuyisohora byaba ari byo ntandaro y'ukwegura kwe cyangwa se hari ibindi bamusabye gukora ntiyabyemera hari ibindi byinshi by'ubundi icyumweru gishize bakoranye inama na minisita wa roko gavumenti barobije bamwe muri bodi ye bemera ibyaha bamusaba kwandika asaba imbabazi kandi mu by'ukuri nta cyaha kigaragara kuko ntabwo gu- kwandika raporo wabisabira imbabazi ariko hari hari n'ibibazo byinshi guhera igihe rmc yamaganaga ihagarikwa rya bbc gahuzamiryango mu rwanda kubera iriya untold story fred yatangaje yuko atabishyigikiye kuri mwebwe nk'abanyamakuru bakora umwuga w'ubunyamakuru icyo cyemezo cya bwana muvunyi kwegura mwacyakiriye gute kwegura ni ishyano ryabaye kubera ko ntawamurenganya ko yeguye kuko n'undi wese yabikora burya ikintu cya mbere ku buzima bw'umuntu ni umutekano we mu gihe ubona bari bageze igihe cyo kumutera ubwoba uburyo no kubaho kwe no kugira ngo agere ku kazi no kugira ngo aryame mu nzu ye byari ikibazo gikomeye cyane we twajyaga tuvugana abwira ko afite ubwoba bwinshi uburyo no kugira icyo akora bamutelefona bamwihanangiriza ndetse n'inzego zimwe ziza kumubwira z'umutekano ziza kumubwira ngo bamukure mu nzu ngo bamenye amakuru ko atafite umutekano utizewe neza icyo rero ni ikibazo kuri jye kuri twe kwegura kwa furedi ni- ni ishyano kandi icya- n'icyabiteye ni igitero ku itangazamakuru ndetse no ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda bwana robert mugabe umuyobozi w'ikinyamakuru the great lakes voice mu rwanda turagushimiye aka kanya uduhaye murakoze cyane
tubibutse inshuti mwese ko buriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo ikiganiro twateguriye na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza hashize imyaka mirongo cyenda yonyine gusa abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika bemerewe ubwenegihugu nk'abandi baturage bose nibyo tugiye kuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika bazwi cyane cyane ku izina ry'abahinde bo muri amerika cyangwa abahinde byonyine gusa abazungu bakigera ku mugabane wa amerika ya ruguru mu kinyejana cya cumi na karindwi umubano wabo n'abasangwabutaka wabanje kuba mwiza nyuma byarahindutse abazungu babambura ubutaka bwabo cyane cyane bakoresheje ingufu kugeza mu gihumbi magana umunani abazungu mirongo cyenda n'umunani ku ijana bari batuye ku gice cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika z'icyo gihe kitarenze karindwi ku ijana gusa nyamara bashakaga ubutaka bwose nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo bityo dufashe nko kuva mu gihumbi magana umunani na gatandatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu niko byagendekeye abantu bo mu bwoko mirongo itanu bw'abasangwabutaka bose ariko ntibyari politiki ya leta gusa byabaye kimwe mu byaranze amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'umunani abiyamamazaga nicyo bashyiraga imbere muri gahunda zabo uwitwa andrew jackson niwe wayatsinze aba perezida wa karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika akimara gutorwa andrew jackson yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwimura abahinde mu byabo kuva ubwo leta yakoresheje igisirikare cyayo bajya gucira abahinde ahantu habo ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo n'abandi batari bake ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo kuva ibyo guca abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika mu byabo birangiye bafatwaga nk'abanyamahanga n'urukiko rw'ikirenga ndetse rwaciye iteka mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na rimwe ruvuga ko abahinde ni ukuvuga rero abasangwabutaka bagize uduhugu twabo twigenga bityo ko amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika atabareba nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu niho abanyamashyaka bamwe na bamwe batangiye kubasabira kuba abenegihugu ku buryo busesuye byafashe imyaka myinshi kugera mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatandatu niyo inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yemeje itegeko ryitwa indiana citizenship act riha ubwenegihugu abahinde ni ukuvuga abasangwabutaka bose bose nyamara n'ubwo bari babubonye bwose kimwe na bagenzi babo b'abirabura bababanjirije kububona bavuye mu bucakara basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda nk'uburenganzira bwo gutora no gutorwa nabyo byafashe indi myaka n'utwaka kugira ngo bigende bikosorwa buhoro buhoro inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru tubashikirije
urakoze frederic twababwiye ko sekiroteri wa departoma ya leta muri amerika john kerry avuga ko ejo kuwa kabiri yagiranye ibiganiro bizira uburyarya na perezida w'uburusiya vladimir putin ku byerekeye ikirere siriya na iran yongeraho ko ari ngombwa gukomeza kubonana avugira mu nama n'abanyamakuru aho yari ari kumwe na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov mu mujyi wa soshi mu burusiya uwo mudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa amerika yavuze ko ibiganiro bije mu bihe bitoroshye abategetsi bashinzwe umutekano mu bya nukiriyeri ba leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri bavuguruye amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cy'ubushinwa bavuga ko ari bwo buryo bwiza bwa amerika bwo gutuma ubushinwa bugira uburyo bwo kwirinda gukwirakwiza intwaro ejo kuwa kabiri kumva ibisobanuro muri sena byibanze ku gusuzuma igihombo cyangwa se inyungu zava mu kugira andi masezerano y'imyaka mirongo itatu n'igihugu cy'ubushinwa iminsi itanu yo guhagarika imirwano kugira ngo hatangwe imfashanyo ku cyitwa ikiremwamuntu irimo kubahirizwa muri yemeni kugira ngo onu ibone amahirwe yo kugeza ibiribwa n'ibindi byangombwa ku basivili bakubititse abagabo batatu b'abasomali ejo kuwa kabiri bemeye icyaha i new york mu cyumba cy'urukiko icyo ni icyaha cyo gufasha umutwe ukoresha iterabwoba wa al shababu ukorana na al qaida bibaye ibyo kwemera icyaha bibaye mu gihe hari harimo guteganywa gutoranya abazaba bagize inteko ya rubanda yo kubaburanisha kuba bemeye icyaha rero abo bagabo batatu birinze kuzamara ubuzima bwabo bwose muri gereza ubu bazafungwa imyaka cumi n'itanu abo bagabo babiri bakekwa ni ari yasine ahmed na mohamed yusuf bafite ubwenegihugu bwa suwede uwa gatatu madi hashi yabaga mu bwongereza mbere yo kwamburwa ubwenegihugu umutingito w'isi ejo kuwa kabiri nyuma ya saa sita wibasiye igihugu cya nepali wica abantu mirongo ine n'umwe
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye bigarukiye ngaho uyu munsi tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na eugenie mukankusi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa mbiri yo mu gitondo turabashikiriza amakuru turongera kandi tubashikiriza amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo kumuhingamo ntimutangwe kandi ku makuru dusanzwe tubategurira isaa moya n'igice mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radiyo ijwi ry'amerika muri iki gitondo eh, turavuga ku byerekeye uburundi aho hari ibibazo bitari bike inyuma y'uko umugambi uri ku butegetsi mu burundi sndd fdd ugenye perezida pierre nkurunziza gusubira kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka akaba hariko haba imyiyerekano ibikorwa byinshi bikaba bisa n'ibyahagaze mu gihugu Ah, hano kuri telefone turi kumwe na professeur libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza université libre de bruxelles mu bubirigi turi kumwe na fabien nshishahayo professeur kuri université de montreal mu gihugu ca canada nahamagaye dr mathias gahungu yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro hamwe na Gracien Rukindikiza afise ayo u- urubuga rwa internet Burundi News Ah, dutanguriye kuri professeur Libera I- uru ruhagarara ubwicanyi hamwe n'umwuka mubi biri mu Burundi inyuma yuko eh, umugambwe CNDD-FDD ufashe iyo ngingo yo kugena president Nkurunziza gusubira kwitoza eh, mu bibona gute eh, uko ibintu vyifashe mu Burundi muri iki gihe murakoze cyane icyo nohera ko kubanza guhoza ababuze abantu babo bari mu myiyerekano hanyuma no guhoza abari mu bitaro bakomeretse nkahoza n'abapfunzwe bari mu munyororo bamenye yuko twese turi inyuma yabo tubashigikiye ku kibazo cyumbagije ni uko ubwa mbere bwobwo byari bizwi yuko umukuru w'igihugu nkuru nziza umugambi w'umutanze witoze matora aya makungu yose yari azi yuko abarundi batazobyemera ko hazoba ingorane mu byerekeye umutekano kuko ariko arahonyanga amategeko agenda igihugu biba constitution canke bya korudarusha korudarusha yasinywe n'abantu benshi harimwo abarundi n'amakungu bose barabizi yuko akorudarusha ivuga yuko atawe uzorenza imyaka cumi kuvuga ibiringo bibiri Birenze- babirenze ko rero ibintu byumvikana ko abarundi eh, bakeneye demokarasi mu burundi bakeneye ko amategeko adahonyangwa ni ibintu rero byumvikana ko eh, babyanka kanatsinda abo bi- bagira imyiyerekano batwi adutumira eh, bagitangura nta violence nta bononanagura ariko inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi umenga bazifatamo nabi cyane birababaje kubona umwana w'imyaka cumi n'itanu ah, araswa munyamwa- munyamaswa kandi yari yamanitse amaboko mu ncamake rero eh, ni ibintu biri ku biraba birateye agahinda uburundi buriko rasubira inyuma cyane rwose na cyane cyane eh, akaranga ibyo bita imaji y'uburundi kiratotekana Eh, professeur Fabien Cishahayo mubibona gute biriko biraba jewe kuva kera naravuze nti ibi kiringo ca gatatu ntikiri mu mategeko y'igihugu Ah, igihe rero iyo ba- baba bavuga bati abaranditse ibya constitution n'abanditse ibintu bya korudarusha barabihiritse kuko bazi ko aribo bazobikoresha kugira ngo bagumeho jewe mbona perezida wa repubulika yari akwiye kwerekana yuko ari umushinga ntayo ndazi ko me- me- sigaye ari induru muri ayo majambo yari akeneye kwerekana yuko ari umuntu ashaka umutekano w'igihugu hanyuma agaheza akagira ati naho baba barabahi- barabihiritse jewe ibi bintu ndabihevye kugira ngo igihugu ntigishe ivyo nabigeze kubivuga ngaho kuri iyi radiyo ya- yacu ya voix de l'amerique nabigeze kandi no kubivuga muri conference nagize muri hollande ivyo rero ubu ivyo dushitseko na- navyo ni ibi urabona barahadikirije baravuga ngo n'uyu azokwitoza hanyuma eh, induru zica zija hejuru ibyo byari bisanzwe kuko bari bavuze kuva kera abantu bari bavuze kuva kera bati twebwe ibyo bintu tuzovyanka bamaze kuvyanka rero ikintu cari gikenewe nuko abantu bashinzwe kubahiriza umutekano abaza kugira imyerekano bababwira bati twebwe tuzova ngaha n'aha itariki iyi n'iyi n'iyi isaha iyi n'iyi n'iyi tugende gushika ahariya mu mategeko y'igihugu yarekuwe kugira imyiyerekano abo bantu rero b'abapolisi icyo bari kugira ko ari uguherekeza abo bantu gusa ntibagire uwo barasa mugabo n'abo bantu nyine icyo batuza kugira ni ukwerekana yuko bakurikira amategeko y'igihugu ntihagire ibintu byo kwicana ntihagire ibintu byo gutera amabuye ntihagire ibintu byo kumena ntihagire ibintu byo guturira mugabo urabona byararenze inkombe abantu bamaze gutangura gupfa abandi barakomeretse jewe mbandanya mfise rya jambo mvuga rya jambo navuga nti umukuru w'igihugu aho ibintu bigeze yari akwiye kuduhumuriza akatubwira ati jewe ibyo bintu ndabihebye reka mfate mu mugambwe batore uwundi mugabo naho nyene turakeneye neza kumvikana ku bintu bimwe bimwe ibi bintu bariko baragira batiza kwerekana neza yuko atari ugusenyura in- i- i- inzego zihari ari ukwanka iyo manda ya gatatu ya perezida wa repubulika kuko ntibabagira bati ibi bintu tuzabisenyura tugire guverinoma de transition naho nyine ntawe tuzoja ko iyo guverinoma de transition izotujana hehe niho rero n'abantu bamwe babaca bagira ati ibyo bisimba bijamo kubera ko imbona iyo biriko biraja ibi tutiza twese hamwe kuvuga tuti twanze iyo manda ya gatatu ntitwanze iyo ntwaro urabyumva ko ibyo byo kwanya intwaro bizova mu matora abanyagihugu bonyine nibo bazovuga bati umugambwe dushaka kudu- udutwara n'uyu nashaka rero tuze turumvikana tu- dusubire nyine tuvuge yuko ari ibyo gukwanga iyo manda ya gatatu gusa ikindi na- nashaka gushika ko niki ndazi umu- umu- umwana yitwa olivier nkundabashaka uwo mwana nagiye ndamubona kuri interineti bamuvumye izuru barakubise ba- ba- ba- bahakwa kumwica ngo ngo ngo ni interahamwe igihe cyose turi ko turavuga mu burundi tuvuga ngo bagomba kwica abatutsi ngo bagomba kugira jenoside abantu ntibazokurikira kuko tuzaba turi ko turacanganya ibintu byose ni je nico nashaka gushikiriza nawe Gracien rukindikiza uh, ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi sendere FDD bavuga ko bafashe iyo ngingo yo gusubira kwizera perezida nkuru nziza kugira yiyamamarize uwo mugambwe mu matora mu kindi kiringo mu matora yimirije bavuga ko baravye ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro ri- ribimuhera uburenganzira mu minsi iheze waratanze- wara- wari ku kiganiro kuri uh, France 24 abavuga gutyo ubona bavuga busema icya mbere umuntu yobanza kuvuga ni uko eh, iyo mvugo y'abo mu mugambwe sendede fdd isa n'itangaje kuko ntihuye mbere n'imvugo ya nkuru nziza umuntu abishyize mu mu kibanza cyawe muribuka yuko ibwirizwa nshingiro yari yarihinduye ahindura n'ibyo bintu bimubuza kwitoza arungika mu nama nshingamateka kugira ngo babihindure hanyuma aburi ijwi rimwe ryo muri prona muri ico gihe mu gihe arungitse iryo bwirizwa nshingiro rishasha rihindura ico kimubuza kwitora mu nama nshingamateka ni uko yari azi neza yuko adashobora kwitoza iryo bwirizwa nshingiro ridahinduwe naho baciye bashiramwo bimwe vyerekeye vyo mu karere ka Africa Community kugira ngo berekane yuko atari kubera ivyo bihindutse mugabo bica vyerekana neza yuko muri CNDD-FDD bari bazi neza yuko iryo bwirizwa nshingiro rihari ubu ritabimurekuriye n'ahandi ntibarinda kuri gushiramwo amanyanga kugira ngo bahindure ibwirizwa nshingiro ico ni ca mbere ica kabiri uravye abantu bari mu mugambwe wa nkuru nziza CNDD FDD abantu bizigiye mu bantu yizigiye ba mbere hatonda umuvugira umuvugira aba ari umuntu yizigiye kuko aza kuvuga ivyiwe hagatonda umukuru w'inama w'inshingamateka hagatonda umukuru w'inama nkenguzamateka hakaba n'icegera ca kabiri c'igihugu ariwe abaserukira umugambwe uri ku ntwaro muri abo bantu n'umuvugizi w'umugambwe muri abo bantu nibo bantu bakomeye bamwegereye bashobora kuvuga abo bantu rero baramwigaramye baramubwira bati ntushobora kwitoza ku kiringo ca gatatu nuko bari babizi neza abantu bamaranye imyaka cumi ku ntwaro bonyene akaba ari bamubwira ati ntushobora nuko babizi neza je ku bwanje abo bandi bavuga ngo arafise ico kiringo ngo arafitiye uburenganzira n'abantu babesha n'abantu bakurikira bamwe kubera bafise ubwoba abandi nabo kubera bakeneye kugumya ibiti byabo hariho abemeye baremanga barata ibiti byabo barabirukana baranyegera mugabo baravuga ukuri ukuri kwama guca mu ziko ntigusha nico gituma aha rero tutarasoma n'amategeko hariho abo mu mugambwe bamubwiye ati ntibishoboka turiye mu gusoma amategeko naho biroroshe I- ibwirizwa nshingiro riva mu masezerano y'iyarusha biranditswe neza kandi iryo tegeko i- i- inomero mirongo icenda na gatandatu ari article mirongo icenda na gatandatu rirabivuga neza yuko atitoza kabiri babivuga yuko ngo atowe n'abanyagihugu kuko mu bisanzwe muri rusangi atorwa n'abanyagihugu mugabo ibwirizwa inomero eh, amajana atatu na kabiri rivuga yuko kubera igihe kidasanzwe kubera bidashoboka ko atorwa n'abanyagihugu ibwirizwa shingiro ryararekuye yuko ico gihe yotorwa n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka biri kumwe mugabo n'akantu n'akantu bavuze ati ko vyanse kubera ba- bagombye kuvuga ati aba FNL baracagwana aba CNDD-FDD inkoni barazizana zose ko tubuze ingene tugira kandi turateza gutora umukuru w'igihugu ndayizeye ahava n'ingoga ntagumeho bati tureka tunyarutse ibyo biratandukanye rwose ni ijya article mirongo icenda na gatandatu ahandi umuntu aca abisoma arabya amakuru yarusha kandi ikindi kintu naco erega abarundi barazi gusoma kandi baba- bagira politike barabizi ibuka ko no mu gisoda je narabaye mu gisoda narabibonye umukuru w'igihugu yamara imyaka cumi yabageze ko bamugira kudeta baca bamusenyura na jewe nari ndahari mirongo mirongo umunani n'indwi bagaza twamusenyuye yari amaze imyaka cumi yarare imyaka cumi aba amaze kwigira igihahe n'abacumviriza baca bamusenyura urumva mu gisoda novuga yuko ntiyari demokarasi muga alternance kwama baza barahindura byari biri mu mategeko atanditswe nico gituma n'ubu i- ibwirizwa shingiro rirerekana neza eh, amasezerano yarusha aravyerekana mbere babivanye n'uko no mu gisoda batavyemera yuko umuntu arenze imyaka cumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza aho ku itelefone turi kumwe na professeur libera ntibashira kandi yigisha kuri université libre de bruxelles mu bubirigi turi kumwe na professeur fabien cishahayo yigisha kuri université de montreal muri canada hamwe na gracien rukindikiza afise urubuga rwa internet burundi news turiko turavuga ku bibazo biri n'uruhagarara biri mu burundi muri iki gihe umuntu aretse i- uruhagara rwa politike rusanga rugira ingaruka eh, ku bundi buzima bw'igihugu haba ku bijanye n'ubutunzi n'ibijanye n'imibano muri iki gihe mu burundi haravugwa ko ibikorwa byose bijanye n'ubudandaji bijanywe n'ubutunzi ubutunzi bwari busanzwe amakuru atangazwa avuga ko butifatishe neza mu gihe mu bijanye n'imibano tubona nk'amayuniversite za kaminuza ziko zirugara hari amakuru avuga ko n'abanyeshure eh, hagati mu gihugu mu mashure bariko barataha ku gushaka kwabo kubera kumburengera ubwoba bafise kutabona uko ibintu iyo bitera bija tugaruke kuri professeur Libera ntibashira kandi izo ngaruka uzibona gute ubona ari ingaruka zo mu gihe cyo hafi cyane zishobora ku kubandanya zi- zibonekeza no mu bihe birebire biri imbere cyambere cyose ni uko ibi biri mu Burundi ibintu vyimirije guhera vuba umuntu arazi ariko biragenda ni kuvuga rero yuko Burundi buzohasigara mu vyerekeye ari ivy'ubutunzi canke imibano mu bantu dufatiye iby'ubutunzi turazi yuko amahera leta ikoresha a- a- arenga mirongo itanu ku ijana ava hanze mu bihugu ducuditse ivyo bihugu ducuditse navyo byaramaze kwiyamiriza byinshi iyo nyifato y'umukuru w'igihugu n'umugambwe uri ku butegetsi Eh, mfatiye ku karorero novuga leta zunze ubumwe za amerika zaravuze neza yuko zitazokwigira zemera ko petero nkurunziza ashobora kwitozibira gatatu ko bagiye no gufata n'ibihano mfatiye mu bihugu bya buraya nyene ni uko nyene Eh, n'ububirigi nobamenyesha yuko uno munsi le parlement fédéral eh, bari bari- bari mu nama kandi ikibazo cy'uburundi kiravugwa Eh, barabi- barashobora gushika ku- ku bihano kuko mu minsi iheze iyo parlement fédéral yari yafashe ingingo iravuga neza yuko muri bita resolution yuko batazokwemera na gatoyi ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kwitegura gatatu ko niba- n'ibihano bizotekanye tukaba tuzi yuko rero ububirigi ari igihugu ca mbere gifasha Uburundi haba mu vyerekeye uburezi canke ivyerekeye uburimyi eh, canke ivyerekeye abapolisi kwigisha abapolisi no kwigisha abacamanza ivyo byose bihagaze eh, murumva yuko eh, akazobara gahombo kaniniya cane Eh, nico gituma nagomba gutera akamo nk'uko ah, benshi amaze kubivuga yuko umukuru w'igihugu yokwikebuka akandi mushinga ntahe iyo manda akiheba agahumiriza abarundi hanyuma ibihugu biga- ibihugu bikaguma bidufasha nk'uko byahora bidufasha ku byerekeye abanyeshure indero eh, mu burundi yari yasubiye inyuma ubu ho bigiye kunyuka kuko nko muri kaminuza umwaka wahora umara hafi imyaka ibiri ubu rero ko batashe nta tuba tuzi yuko ibiri ku biraba bizomara igihe kirekire Eh, murumva yuko ari agahombo kaniniya kuri kazoza k'uburundi kuko urwo rwaruka birukanye ariko ruriga niko eh, kazoza keza mu ncamake rero hariho uruhombo runiniya cane ibintu ko biri- biriko biraba ibintu bikomeye cane biteye agahinda mbere tuvuga yuko ku bwanje nziza yarenze amategeko ariko arashikira bimwe bita haute trahison Eh, ivyo navyo turazi ah, constitution ico bivu- ivugako nagomba guhereza hoye eh, kuri vyerekeye umubano fabien yabivuze neza agomba kunganira yuko aba- ah, bariko bariyibagira imyerekano ntibahirahire ngo bacamwo imigwi kuko turumva eh, aba- abari ku butegetsi ngene buvuga bavuga yuko yayegeregere bava mu makaritsiye y'abatutsi kandi bazi ko atari byo kuko agwasa yaravuze ko atari byo le president ntibantunganya yaravuze neza yuko ubwo rwaruka nshimishije bata amacakubiri arimwo ntibahirahire rero ngo bemere ko bacamwe imizi nawe professeur fabien cishahayo ku bijyanye n'izo ngaruka ku bijyanye n'imibano n'ubutunzi nk'ubu ku byerekeye ubutunzi muri iki gihe aravuga ko ataruja n'uruza mu byerekeye ubudandaji ibiciro by'ibintu nkenerwa ko bitera byaba bisanzwe biri hejuru ubu biriko bitera byiyongera kurushiriza mu gihe n'ibyo bitaboneka ari ibidandazwa cyangwa ibifungurwa mubona uko ibintu byifashe mubibona gute hari ikindi tutavuze ni bajya abantu urujya n'uruza baza barahunga bajya mu rwanda abandi bajya muri tanzania abo bose bahora barima bahora bafasha igihugu mu butunzi urumva abo bose bica bituma bakena naho twari bavuye bakena hanyuma ikindi nacyo ni uko twari dukwiye n'ukuri kuza turahumuriza rimwe rimwe nka barya abanyeshuri bava mu mashuri ata muntu abirukanye twari dukwiye kubabwira tuti gushika ubu haracariho umutekano muri iri shuri ryanyu kandi n'abatwara amashuri nabo nyine bakabyibutsa ibindi nabyo ni uko igihugu kimaze gushika muri ibyo ntawe usubira kucizigira n'abahora badandaza baca badibukirwa aboje kuzana amatungo yabo mu burundi baca bahagarika niho rero mbona umenga turi ko turasubira inyuma nk'ibirenge nawe garasine rukindikiza ubivuga ko nibaza ko byinshi babivuze mugabo biraboneka yuko igihugu kitariko kirakora abarundi ntibariko barakora hariho ikintu cyane cyane gituma abantu badakora kandi bariko baravuga n'abava ku mashuri bagenda n'abantu barima bamwe bahunga bari begereye imbibe ayo maradiyo amaradiyo ntakivuga hajya nta kintu kibi nk'umuntu ataronka amakuru uko utaronka amakuru ushobora kwibaza uti ibyatanguye ubu byayangaye ntituzi aho bigeze bashobora kwibaza ati abari mu kayanza bavuga ati bigeze bukeye ko batumva amaradiyo bumva iradiyo imwe ya leta kandi batayizigira n'iyindi y'umugambwe nicyo gituma rero amaradiyo atavuga ntibituma abantu baheza ngo bakore ikindi cyo umuntu yovuga ni uko abivuze urujya n'uruza nta rudandazwa rukihari nta kintu mbere n'iyo leta bavuga n'abo bapolisi ega ntibazuronka n'icyo bakoresha ko amahera arava muri ayo matagisi amatagisi akaba atagitozwa akaba atavya duwane vyinjira ejo leta izobura n'amahera ihemba ibure n'amahera ikoresha hazoba akajagari kandi kavuye muri ivyo kubera leta ya kenya ico umuntu atokibagira kandi nuko ivyerekeye imibano n'abantu leta kugira ngo umukuru y'ubu nkuru nziza n'abo ba adolphe bakoresha iyo miyabaga bita ngo ni imbonerakure bamwe ugasanga ariko bakorana n'igipolisi abandi bakaja gutera ubwoba abantu mu mihana abaze kubatera ubwoba kandi ari abana babo iyumvire umwana wawe agenda akaza gutera ubwoba umubanyi atuma imibano iba nabi hagati yawe n'uwundi mubana ejo biragoye kugira ngo basubire bumvikane nicyo gituma urabye ibintu biriko biraba hazotegerezwa kuba nkuru nziza hazotegerezwa kureka kumva yuko byagoranye akabisa ageze kubisa naho hariho umwumvikano haba ntidukeneye gusubira iyo arusha mugabo abo bantu bari muri ibyo barakeneye abone ko basubira kwinjirana n'abandi bakaganira bakumvikana n'imibano isanzwe y'abanyagihugu rero icyo nibaza ni uko inkuru nziza yukumva iby'ukuri bivugwa akareka kwishinga ibyo bya ba adolphe na babunyoni bamubwira nawe ne arazi ibyo basangiye akabona yuko yobisa hanyuma igihugu kikajya mu mahoro uburundi turakeneye amahoro akomeye kuko turavuga amasezerano yarusha kuva amasezerano yarusha abaye amahoro ntayaraboneka neza i burundi mwibuka ko fnr si kera yinjiye i burundi hanyuma fnr ivuyeho ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye muri za imbo za bubanza n'ahandi ubwicanyi bukibandanya iterabwoba ibyo bituma ubutunzi n'imibano iba nabi mu gihugu intwari zikurikira zirateza kuzobigwanira rwose ko byoba ari byo bikomeye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ikiganiro cy'ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na professeur libera ntibashira kandi yigisha kuri université libre de bruxelles turi kumwe na professeur fabien cishahayo yigisha kuri université de montreal hamwe na gracien rukindikiza afise ikibanza urubuga rwa internet burundi news tukiri kuri inkurikizi bitera ku byerekeye ubutunzi ibihugu byacu nko muri afurika ni ikintu kizwi birababaje ko tutashoboye gutera imbere nk'ibindi bice byo ku isi usanga amaleta yacu kenshi azera hanze ku byerekeye imfashanyo imfashanyo zifasha mu iterambere zifasha na buje z'amareta afasha mu bintu byinshi mu gihugu mu gihe ayo mareta akomakomeye y'ibihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za amerika ishyirahamwe ry'ibihugu by'i buraya bashoboye kugerageza gukoresha diplomasi kugira iki kibazo n'uruhagara ariko biraba ntibibe ari byo bihugu bitanga imfashanyo nyinshi no mu gihe abazana imitahe nko muri afurika usanga bava muri ibyo bihugu ni ikihe bizogira niho ingaruka bizogira ku bintu byose biriko biba mu burundi tuze kuri porofesori bera abo bihugu bidufasha yakira imitahe ingaruka ni niniya cyane rwose banabivuze bamwe yuko ibikorwa byinshi bizohagarara dufashe nk'umuntu mu cy'indero hariho nizeye amafaranga ibihugu bitanga bashyira hamwe yita fond commun de l'education iyo ayo mahera niyo yubaka amashuri iyo agurwa ibitabo agurwa intebe ubu muri kaminuza imwe y'amaproduit de laboratoire agurwa mu mafaranga ari muri iyo fond commun de l'education dufashe iby'abapolisi babirigi batanga umuriyoni w'amayero abanze b'aholande bagatanga miliyoni zibiri izo miliyoni zitatu zishatse kwinjira igipolisi gisubira gukora no mu gisoda nuko nyene turazi ko abafaransa batanga abanyamerika byose bizohagarara ikindi turavuze ni uko ba basirikare bari muri za somaliya cyangwa muri santarafike nabo nyine bazorohera gutahuka kuko amakungu zo kwemera yuko mu gihugu kiriko kirasha aribo baje kuzana umutekano mu bindi bihugu batahutse rero tukaba tuzi yuko nka muri santarafike bamaze amezi cumi n'umwe bonzumwa badahembwa mwibaze rero batahutse batarahembwa kuko amatwa dutumira nenga yo bari guhembwa niyo yaguze yaguzwe yandeka ndabivuga ko conditionnel mu kuko bivuga mu gifaransa ari byo murumva rero kibazo zotera ingorane mu gihugu mu ncamake rero amahera yo bidufashisha atinjiye hariho byinshi byinshi bizohagarara nko mu gisata cy'ubuvuzi murazi yuko kubera abana bavugwa ku buntu n'ababyeyi bibungenze bakabyara ku buntu n'abapolisi bakavuga gusa leta iheranya amahera menshi cyane ibitaro byinshi ibitaro byinshi ayo mahera atabonetse avuye hanze ngo yishugwe ibitaro bizohagarara ni ukuvuga yuko ibyerekeye ubuvuzi bizosubira inyuma n'intamamire zikazikurikira abapfa ubu rero ni byinshi byerekana yuko inkuru nziza yarakwiye kwikwita agashi imana akayihera kugira ibintu bije bitungane mu burundi professor fabien mubivuga kwiga jewe nashaka kubanza kuvuga yuko nari nifuza yuko wari gutumira uwundi muntu ashigikiye iyo manda kugira ngo adusigurire ibituma bayishigikiye
namurondeye dr mathias gahungu ari mu mugambwe cndd fdd yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro urakoze hanyuma rero jewe ibyo navuze ndabisubire nko ku mbure rero nibaza yuko ubutunzi bwacu buzobubandanya bumanuka kuko ntabyo tuzoba turiko turaproduira iwacu abantu ntibazoba bariko barakora ntabazoba bariko barazana amafaranga n'abakora baza abaturiste bahora baza nibaza yuko ntabazoba bazoheza ngo baze abazana imitahe ntayo bazozana hanyuma rero amakungu nayo adukwiye ko amaboko abahora badufasha ntibadufashe noneho bizoca biyanga jewe ndatinya yuko bishobora kuba nka kurya byabaye muri egypt ingene abantu bari bafise ubutegetsi hanyuma bakabyonona gushika hamwe umusoda hama ashikira ubutegetsi akagira ati jewe nshaka nshaka gusubira gutumbereza ibintu kandi murabona barya bose baje babwira nkunziza bati turagusabye ibintu bireke baba muri nations unies baba muri union europeyene baba abanyamerika baba abo muri union africaine bati ibyo bintu bireke ibyo bintu bireke uwo muntu azoza akagiriye ukudeta n'ukuri kose abo bantu bazoca bakoma amashi bagira bati kumbure azohava agarukana umutekano sindavyifuza mugabo ndazi ko ari ibintu bishobora gushika nifuza rero yuko barya abantu bazovyumva bagaheza bakagira bati twebwe muri uwo mugambwe turatanze uwundi uyo o yatubwiye yuko kugira ngo igihugu ntigishe abiretse nibyo jewe nifuza ntacyo ikibazo gikomeye jewe mbona harya mu burundi igihe cyose tuzoba turi ko turabwira makungutu tuvuga ngo icyo kibazo ni ikibazo cy'abatutsi bagomba guhonya tuzoba turi ko turonona ibintu biri kubera mu burundi jewe nari nifuza yuko nk'abatutsi bava hasi bati ivyo bintu si byo twebwe hano abatutsi bari mu nzego zose nta bintu byabaye mu rwanda bishobora kuba ngaha ibyo bintu reka tujye kiguza tubacanganya byose akoze Gracien Rukindikiza bivuga ko iki kuri ico kibazo eh kuri ico kibazo cyambere notangura kuvuga nosa n'uwitsa canke nishura Fabiano ni ivyo vyerekeye ivy'igisirikare umuntu agumye ku ntwaro kubera inguvu akoresheje inguvu ati nguma ngaha naho amategeko atabindekurira abanyagihugu baragumuka kugira ngo barabe ati twumutuza baragerageza muga nta nko bafise mu gihe byagoranye ibyo nibisanzwe kubera je nabaciye mu gisota n'ibindi byagoranye nyakugorana akavuga ati ndanse hagize umusirikare avuga ati ndagifashe ndamukuwe kugira ngo ngarure demokarasi uwo twese dukoma amashi nta muntu n'umwe adakoma amashi muga tumubwira tuti nyarutse ucuha abasivile mukure mugabo ushikiriza abasivile none yubasigaje iki ni inguvu umuntu afashishije inguvu akugwa n'inguvu ni kera niko byari bimeze nawe igihe icyo mbona cyane icyo nama mvuga ni kudeta yagize kuko yasenyuye ibiri mu ibwirizwa shingiro icyo noheza nayo nkavuga ku byerekeye ibindi byerekeye by'ubutunzi tuvuge hariho nk'iyi libera niwe yavuze ibintu byerekeye nko ku by'amagara y'abantu cyane cyane n'ikibazo nzi rwose kubera mfisemwo uruhara i burundi umuntu arabye leta iheraniye amezi asika cenda cumi amavuriro n'ibitaro amezi cenda cumi yo gukora ni ukuvuga yuko amavuriro avura ategereza kuba afise amahera y'amezi cumi imbere kugira ngo akoreshe leta itarayishura n'amahera menshi gose kugira ngo ufise amahera nk'ayo mu gihe rero izo mfashanyo zohagarara leta igaca ihagarika kuyishura amavuriro yose acavuga ati abafise amakarite kama ntihagire umuntu azosubira kuza kwivuza umunyagihugu yayiguze iyo karite kama ntazosubira kwivuza niyo karata kandi yari yaraguze yaratanze amahera ngo yivuze uyu munyagihugu ntazoronka iyaca amavuriro nayo afise leta iheranya amezi ashika cumi cumi n'abiri leta ihagaritse burundu kwishyura hariho menshi azoheza kugara hazogeraho rero i burundi hazoba hasigaye uwuzoze kwivuza bazofata indege bamwe baje i nairobi abandi bafata imodoka baje mu rwanda abo ni abantu bifise abanyagihugu bato bato bizoba nka bya bindi muribuka malariya yatera kuri buyoya wa kabiri abantu bagapfa kubera habuze imiti abantu hazogeraho abantu bapfa kubera babuze imiti babuze ingene bivuza nico gituma hari ingaruka mbi gose ku banyagihugu none mukuru w'igihugu yogomba gutwara abantu bariko barapfa yogomba gutwara abantu bashonje abantu batariko bariga asigarana igitoro ari wenyine agifise n'abantu bake bake n'igisoda kitaba gifise igitoro je nibaza yuko umuntu aribaza ati none jewe nogenda ni mwiza hako nonone igihugu hariho nk'ibihugu tubona bariko baronona nka ba mugabe je nibaza yuko uburundi umuntu abukunda ntibugomba ko bwogera hajya murakoze yari eh, professor libera ntibashira kandi yigisha kuri université libre de bruxelles uh, twari kumwe kandi na gracien rukindikiza afise urubuga rwa internet burundi news na professor fabien cishahayo yigisha kuri université de montreal nari nagerageje kurondera dr mathias gahungu ari mu mugambwe sendede fdd yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro turako turavuga ku vyerekeye ibibazo biri mu burundi inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi sendede fdd ufashe ingingo yo kugena perezida pierre nkurunziza kugira asubire kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hamwe n'inkurikizi ivyo bifise ku bijanye n'ubutunzi n'imibano mu burundi turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe okay.
ijwi ry'amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
mwaramutse neza inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi mwagiteguriwe nanjye edi rwema ikiganiro cya none turibanda ku bibera mu gihugu cy'u Burundi ikaze mu kiganiro murisanga